mandanye kumviriza ijwi rya amerika mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya gatanu muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya si bose bokwagiriza igico cabo nk'uko twabivuze ababi bisaba yuko botandukanwa n'abeza kuko harimo nk'abo twasanzemo bafashwe bagiye gukora akazi hariya muri kongo
uyu ni umushingwamanza prima mbarukeye aburanira mirongo itanu mu barundi barenga ijana bafatiwe mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari muri bibiri na cumi n'indwi ahavuga ko ubutungane budakwiye gufatira mu kivunga ahubwo nyabuna bwari bukwiye kuraba umwe umwe ico yagirizwa kuko muri abo barundi bahagaritswe bose batakoze ibyaha bimwe iyo nkuru co kimwe niyerekeye ico abanyepolitiki bahora arusha muri tanzania bagona ku matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ni mu kanya isasi nahenda bicaye ku masonga nkitangura ku barundi barenga ijana bafatiwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri bibiri na cumi n'indwi bagirizwa ko badafise ivyangombwa vyo kuba muri ico gihugu mirongo itanu muri bo bumvirijwe kuri uno wa kabiri na sentare isubiramwo imanza ya bujumbura icaha co kuba muri kongo batabifitiye uburenganzira bafashwe bagirizwa cahavuye gihinduka bagirizwa kuba mu mirwi irwanya ubutegetsi bw'i bujumbura irimwo retabara forebu na fnl yanzabampema mugenzi wacu raymond zimana yishikiye ahumvirije urwo rubanza hari mu ibohero rikuru rya mpimba i bujumbura mu banyoro ijana cumi na batanu bafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba riri mu gisagara ca bujumbura bafatiwe mu gihugu giharanira demokarasi ya kongo baca bashikirizwa ubutegetsi bw'uburundi mu mpera z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'indwi kuri uyu wa kabiri humvirijwe abashika mirongo itanu na sentare isubiramwo imanza ya bujumbura bose bagirijwe kuba bari mu migwi y'abagwanyi ishaka gutera uburundi iri muri ico gihugu umushikiriza manza wa repubulika akaba yavuze umuharire ditabara forebu na fnl yanzabampema kindi bagirijwe ni ugushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati umwe mu bashingwa manza baburanira abo banyororo yemeza ko amategeko yahonyanzwe kuko abagirizwa ibyaha biba bikomeye bategerezwa kuronsa ababunganira mu by'amategeko metre prime mbarubukeye akababazwa n'uko bumvirijwe bagaca bafungwa aho gusubizwa mu miryango yabo nk'uko bari bavyemerewe kuva bagikurwa ku mupaka wo mu gatumba babajana mbere ya opeji kugira bumvirize ico gihe babwirwa yuko bazoca batahukanwa mu miryango yabo imvugo ntiyajanye n'ingiro ndiko novyita ako kabaye agahaze ihonyangwa tubona rya mbere ryabaye ni ukuba bafunzwe bategereza kuronswa ababunganira mu vy'amategeko hisunzwe ingingo ya mirongo itatu n'icenda mu gace kayo ka kabiri y'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi kuko iyo ngingo iravuga neza yuko umuntu wese ategereza kuronswa umwunganira y'amatare yose aho urubanza rwe ruba rugeze n'uburenganzira bwiwe bwo gusaba ubumwunganira mu gihe bagirizwa ko bari mu migwi yiteguriye gutera uburundi bose babihakanye bamwe bavuze ko bari bagiye kurondera akazi abandi bari bagiye kwiga muri ico gihugu abandi nabo bakemeza ko batorose mu migwi y'abagwanyi yari yabanyuruje ibakuye mu gihugu c'uburundi iciyumviro gishimangirwa na metere mbarubukeye ahavuga ko ubutungane butofatira mu kivunga kuko hari abahagaritswe kuko bavuze ikirundi gusa bisanzwe si bose bokwagiriza igico cabo nk'uko twabivuze ababi bisaba yuko botandukanwa n'abeza kuko hari harimo nk'abo twasanzemo bafashwe bagiye gukora akazi hariya muri Kongo gusaba akazi bakakaronswa bagakora dufate nko kwimba nk'ubutare canke kuragira inka ugaca usanga rero ico gihe bakira kukumva kuri umurundi uvuga ikirundi baca bagushiramwo bagaca bakuyura bagaca bagupfunga muri Kongo imbere ko bagutahana i Burundi nico bagirizwa mugabo tukavuga duti hari abo twasanze by'ukuri ko ico caha kitobagira kuko bari bagiye gukora akazi hariya muri Kongo dusangamo harimo n'abakozi b'Imana bari bagiye kuvuga ubutumwa muri Kongo nabone barimwe baciye bayogwa baratwaga gupfumba ikindi uyo yunganira bamwe muri abo banyororo yishimikiza kugira abakure ko icaha co kuba mu migwi igwana nuko bose batazinanye kandi batafatiwe hamwe ivyo yahurije ko n'uwaserukiye leta muri urwo rubanza ubwa mbere hose bamwe kandi nta n'umwe azinanye n'uwundi kuko ntibafatiwe no mu kibanza kimwe ivyo vyo nyene birakwiye kugira ngo nticitwe yuko wari umugwi uri kurategura kuza gutera Burundi niho haba harimo bamwe barafise iyo ntumbero bafashwe nabone mu bibanza bitandukanye ntibafashwe ari umuguri hamwe nk'uko bubasanga nko mu ishamba bariko baragira nk'inama yo gutera Burundi ariko bafashwe mu bibanza bitandukanye hamwe vyoshika bikagaragara ubutungane bukerekana ko vyagenze ukundi turabirindiriye bityo tuvuga duti abariko barabitegura imbabare bafise mu mutima yabo ubu bihanirwa bigaragaye kiretse abo mirongo itanu bumvirijwe abandi mirongo ibiri bumvirijwe ku munsi wa mbere kuri uyu wa gatatu hakazokumvirizwa abashika mirongo ine na bane kuko umwe muri bo yitabiye imana mu ibohero rya mpimba bashikirizwa igihugu c'u Burundi kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'indwi uwaserukiye igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo yari yavuze ko abo barundi bagera ku ijana na mirongo ibiri n'umunani bari abadafise ivyangombwa kugira babe muri ico gihugu marcele cisambo arongoye intara ya kivu y'amajepfo ari kumwe na bamwe mu ndongozi z'abasirikare b'ishirahamwe mpuzamakungu oni bakorera muri ico gihugu yahakanye ko abo barundi boba ari abagwanyi uwaserukiye leta y'u Burundi umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana mu kwakira abo barundi yashikirije abari ngaho ko hagiye kubisuzumwa imbere y'uko abo barundi basubizwa mu miryango yabo ariko bahejeje kumvirizwa n'inyamiramabi baciye bajanwa gufungwa mu ibohero rikuru rya Mimba i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika Raymond Zimana arakenuye ibivugwa mu gisata c'ubutungane mu karere k'ibiyaga bigari turaza kubigaruka ko handi hato mu gihugu c'u Rwanda ariko tubanze tubandanirize mu Burundi aho inyuma y'ibiganiro vyari bimaze iminsi bihuza abanyepolitike b'abarundi yarusha muri Tanzania hari bamwe bavuga ko batazokwitabira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri impunzi zitaratahukanwa uyundi muce uvuga yuko uzokwitabira ayo matora vyanke bikunde yamara bose barahuriza ku rwandiko rusaba ko umuhuza yohindurwa umenyesha amakuru ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaramaze iminsi akurikirana ivyo biganiro aracari yarusha muri Tanzania mu rwandika imigambi itavuga rumwe na leta yari imaze iminsi ikoraniye mu biganiro yarusha muri tanzania yahaye umuhuza ishamwe mpuzamakungu oni hamwe n'ubumwe bwa afurika harimo ibigabane byerekana ingene boja mu matora atekanye yizewe kandi yitabwe na bose urwo rwandiko bagwise umuti wo gushayura uburundi naho umuhuza benjamin mukapa yari yabasabye ko bogwita urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri anise niyo nkuru yari arongoye intumwa z'urunani senarede rutavuga rumwe na leta aratubwira bimwe mu vyo basaba ko vyobanza gukorwa kugira bitabe ayo matora mu gihe amatora azoba kuko ntituzi yuko azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri canke ahazobera hose hari ibintu vyoshigwa imbere kugira ngo aya matora agende neza igihe azobera hose hariho kurekura abafungiwe ubusa hariho impunzi zotaha hariho abanyepolitike botaha hariho n'ingene umutekano wabo abo bose botaha ukubahirizwa hari ibintu byinshi twasabye yuko amakungu yogerageza akayashyira inguvu zikwiye ku burundi kugira ngo ibyo bintu bibe amahoro abanza aboneke imbere y'uko ayo matora bavuga azoba mugabo twebwe ntivuga ngo amatora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri tuvuga igihe cyose ayo matora azobera azobe hamaze kuboneka ibintu vyotuma ayo matora agenda neza ivyo bitavuye mu nzira Charles Nditije wo mu mugambwe Iprona igice kitavuga rumwe na leta avuga ko batarota bemera kuja muri ayo matora canke muri leta bajanywe no kugabura ibibanza benshi imbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwo tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera vya bibanza mwe bita amagaburanyama mwaraduhevye umugabo nubaremesha yuko turiko turabaheba kubinyerekeye n'abandi ntiriko turarota tuja mu matora kugira tugabangane ubutegetsi n'ubutegetsi bwawe bwayo matora ntatuzojamwo ahubwo abarero baduta ku mwikomo bota ku mwikomo kuri iyo leta bafata ku mwikomo abahuza yamara naho biri uko hari iyindi migambwe ivuga ko atagisivya ivyo bikorwa canke bidakorwa biteguriye kuja mu matora ni nk'umugambwe sawanya frodebu utwagwa na pierre claver nahimana ivyo turavyemera ariko mu gihe bitabaye twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe sawanya frodebu azotegurwa mu burundi tuzoyitaba niyo ngingo twamaze gufata ariko tuguma dusaba yuko eh, ababijejwe leta y'u Burundi n'abandi amakungu n'abandi bakiza kuguma bakora ibishoboka byose kugira ngo ayo bashireho ibintu byotuma ayo matora agenda neza nibaza yuko mu byo dusaba hari bimwe bimwe bizoshoboka nkumbure n'ibindi bishobora kudashoboka ariko bizogenda kose ayo matora umugambwe Sonia Frodebu uzoyajamwo n'iyindi migambwe nkaranake nuko nyene aruyeze bayica ko awutwara amenyesha ko inzego zivuye mu matora ku isi nzima arizo zamye zikemura ibibazo bikomeye mu gihugu nawe yasenye kuri urwo rwandiko abona ko hari ibibazo byinshi bishobora kuzotorerwa umuti n'inzego nshasha ahamagariye ahubwo bagenzi we kwitegura neza bakagira imigambi myiza myiza iteza imbere abanyagihugu kugira ngo nihagera ko baja kwiyamamaza bazoyereke abanyagihugu babatore yizera ko uri mu nzego ariho byoroshe guhindura ibintu kuko uba ufite ijwi ryumvikana abo barahuza n'umugambi uri ku butegetsi snddfdd na leta naho batitavye ibiganiro vyatumwe ko n'umuhuza bahamagariye abatwara imigambwe kwisuganya kugira ngo amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogere biteguye neza ijwi ry'amerika ryabajije umuhanuzi mukuru w'umuhuza ambasaderi david kapya ko hamwe abo batsivye bosaba ko bumvirizwa nabo mu kwezi kw'icumi na rimwe buca gutangura nk'uko bavyifuje ko bokwakirwa n'umuhuza nawe ati tulikuwa tunawasubiri hatu, sisi tuko twari twagumye tubarindiriye ariko turababura kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu b'aka karere urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose iyo yagusize nk'igitega si wowe wiruka ukayisanga imbere sasa. Wewe ulikuwa Gitega, umeacha treni imepita, si utaikuta huko mbele?
ivyo biganiro vyarangiye abatavuga rumwe na leta bose bari aho basavye ko boronswa abandi bahuza bitaho ikibazo c'uburundi kuko benjamin mukapa yabasezeye icese ko arangije akazi kiwe inyishu bazoyihabwa n'inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka afurika y'ubuseruko izokorana itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe ikampara mu buganda atagihindutse pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
na nabemereye ko duhava tugaruka ku gisata c'ubutungane mu gihugu c'u rwanda aho umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa muhanga yahanishije gufunga ubuzima bwiwe bwose umugore yitwa cleni mukashaka wo mu karere ka kamonyi ni mu murenge wa ngamba yamwangirije icaha co kwica atemaguye umwana wiwe w'imyaka icenda ni icaha urukiko ruvuga ko yagikoranye ubugome ndengerakamere ni inkuru tubaza umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa Kareniya Mukashyaka w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko yongeye kugaragara ku biro by'umurenge wa Ngamba akenyeye igitenge hejuru yambaye umupira abohesheje amapingu arinzwe n'abapolisi aregwa icyaha cyo kwica atemaguye umwana we ndayishimiye w'imyaka icyenda y'amavuko ijosi akaritandukanya n'igihimba mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa muhanga yaburanishije uru rubanza mukashyaka yemerera icyaha akagisabira imbabazi akavuga ko yatemaguye umwana we ashaka kumukura mu buzima bubi yari abayemo urukiko ruravuga ko kwiyemerera icyaha kwe mu nzego zitandukanye mu bihe byose bihura n'ibimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha ruravuga kandi ko kwemera icyaha kwe bihuzwa n'ibimenyetso by'inzego z'ibanze bigaragaza ko nta kindi kibazo zari zimuziho bityo ko yakoze icyaha yabigambiriye hari kandi raporo ya muganga urukiko ruvuga ko nayo igaragaza ko nta kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe mukashyaka afite ibyo byose ngo ni ibimenyetso bidashidikanywaho urukiko ruvuga ko rwabihereyeho rumuhamya icyaha ukwiyemerera kwe kandi nabyo umucamanza ashingiye ku ngingo z'amategeko yavuze ko bitsindisha uregwa mu rubanza ku kijyanye n'impamvu nyoroshyacyaha urukiko ruravuga ko n'ubwo yiyemerera ko yishe atemaguye umwana we adashobora kugabanyirizwa ibihano kuko ngo yakoze icyaha mu buryo rw'ise ndengakamere umucamanza ati mukashyaka yakoze ibidakorwa n'umubyeyi kandi nta kwicuza mu byo yakoze nyuma yo gusesengura ibyo byose umucamanza yahanishije mukashyaka igihano cy'igifungo cya burundu mu munyururu yamukuriyeho igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe umuhoro wafatiriwe bivugwa ko ari wo mukashyaka yatemaguje umwana we urukiko rwategetse ko ushyirwa mu maboko y'ubushinjacyaha ukazagenerwa icyo uzakoreshwa umucamanza yibukije uregwa ko ashobora kujurira ibihano by'urukiko mu gihe kitarenze ukwezi nyuma y'iminota isagaho gatoya icumi umucamanza yahise apfundikira isomwa ry'urubanza urubanza rurangiye ubutegetsi mu nzego z'ibanze ku kamonyi bwahise bukumira abaturage bubabuza gutaha maze bubaha impanuro ziganisha ku kwirinda ibyaha no kubikumira bwana leopold gatari ukuriye urwego rw'ubugenza ubugenzacyaha mu karere ka kamonyi yibukije impamvu urukiko rwisumbuye rwa muhanga rwahisemo kuburanishiriza urubanza aho bikekwa ko icyaha cyabereye ni ukugira ngo bibabere isomo bibabere isomo mwumve igihanano ahanishijwe n'undi uwo ari we wese uzabikora ubundi yuko nawe azahanwa nk'uko hano ndagira ngo umuntu uwo ari we wese uri hano aze guhaguruka atinya icyo bita icyaha icyo ari cyo cyose cyane cyane icyaha cy'indengakamere nk'iki ngiki bwana gatare yakomeje agaragaza ingaruka z'ibyaha haba ku gihugu ndetse no ku bagize umuryango agiye kuba umuzigo kuri leta amafaranga yakishyuriye abanyeshuri amafaranga yubakaga amashuri agiye kugaburira uriya muntu yicaye ahantu niyo ngaruka ya kane iza kuri leta ingaruka ya gatanu namwe mwese abambitse uruhu murumva rero impamvu yo kuba urukiko rwamanutse rukaza hano ni ukugira ngo buri wese bimuhe isomo n'uwumvaga hariho agatima kavuga ngo runaka dufite ikibazo ikintu cyo kwica kibave mu mutwe uwanabitekerezaga uwo ari we wese amakuru ijwi rya amerika yabashije kumenya nuko na mbere kose uyu mukashyaka ngo yari asanzwe agira ibibazo byo mu mutwe uyu mwana bivugwa ko yatemaguye ngo bamujyanye kwa se wateye inda mukashyaka akiga mu mashuri yisumbuye nyuma yo kubona ko nyina yari afite ibibazo byo mu mutwe adashobora kumurera abamuzi uhereye kuri nyina umubyara marceline uwayezu bakavuga ko ibibazo bikomoka ku myuka mibi mu muryango w'iwabo mu iburanisha riheruka nyina yatubwiye ko ibibazo by'imyuka mibi bifata n'abana ba mukeba we atubwira ko kuba mukobwa we yafunga ubuzima bwe bwose byatanga agahenge mu rugo ndetse no kuri mukashyaka kuko ngo no mu bihe bitandukanye yashatse kwivugana nyina aho kugira ngo aze yandagare nanjye narahahamutse ubu mfite ubwoba cyane yakwigendera akajya muri leta leta n'umubyeyi hari icyo izamugira ndetse nagirana n'ubundi nta kintu yakoraga yaratangiye kwirirwa yiruka ku musozi n'umusazi imyenda akayita nabyo bikambabaza aho aciye bati dore umwana wo kwa naka dore umwana wo kwa naka abavandimwe be ni mu gihe raporo y'inzego z'ibanze ngo yagaragarije ubugenzacyaha ko nta kindi kibazo zizi kuri mukashyaka n'uyu munsi bamaze kumukatira ibihano abaturage bakomeje kuvuga ko mu muryango we wabo harimo ibibazo yari asanzwe urwara yari umurwayi rwose yarwaye inshuro ebyiri zose ari umurwayi na se yigeze gusara urwo rugo rwose n'abasazi n'abasazi rwose none kuba bamufunze burundu bivuze iki ntacyo twabigenza dute ubwo niko byagenze uko byagenze uko byagenze ariko hari umusazi si umugabo uyu nguyu yamusanze yari ntabwo umusazi rwose yari umusazi nawe urebye ibintu iyo uvuga ngo yari umusazi byagaragarira hagahe kumva se ngo bamushaka hose bagiye kumupimisha bagasanga ari muzima nitwe leta ibintu by'abadayimoni biraboneka ntabwo bijya biboneka ubwicanyi budasanzwe nk'ubu buheruka kumvikana mu ntangiriro z'uyu mwaka aho umugabo mu karere ka rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda yemeye ko yishe umugore we umuramba wumarana iminsi ine mu nzu nyuma yigira inama yo kubaga inyama zibora azijugunya mu musarani zitabora azijugunya mu rufunzo no mu mpera za bibiri na cumi na karindwi mu mujyi wa kigali humvikanye undi mugabo wemeye ko yishe umugore umuramba wutaba mu gipangu arangije ahatera imboga eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro tubafitiye birabandanya mu kiringo c'imyaka ine ni ukuvuga kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda gushika muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri fifa ishamwe mpuzamakungu rihurikiyemwo abakina n'amashamwe atunganya ivy'umupira w'amaguru rizokongera amadolari asanzwe atangwa ku mashirahamwe agize fifa miliyoni zitanu zizoja ku mamiliyoni atandatu fegafa, fegafa murantunga nayo izohabwa ayo mafaranga mu kanya mu kiganiro kiganiro muri isanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi umuvugizi wa Ferwafa Bonyi Mugabe yasobanuye uko ayo mafaranga azokoreshwa
nibyo u Rwanda nk'umunyamuryango wa FIFA nyine narwo rurayabona yagiyeho ari uko perezida mushya FIFA Gianni Infantino ubwo yiyamamazaga kuyobora FIFA asimbuye Joseph Blatter sayiko twakoreragaho y'imyaka ine ishize irarangira uyu mwaka dutangiye sayiko izatangira bibiri na cumi n'icyenda kugeza ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri so icyabayeho nk'uko basanzwe bafasha amashyirahamwe atandukanye yo ku mugabane w'isi hiyongereye ku nkunga basanzwe batanga hiyongereyeho miliyoni imwe y'idolari kuri sayiko nshyashya so muri make kuri kuri federasiyo y'u rwanda mu mwaka wa mbere of course tuzabona amamiliyoni imwe y'amadolari ariko iyo miliyoni imwe igiye itandukanye igenewe ibikorwa bigiye bitandukanye harimo amafaranga arebana no gushobora gutunga iyi biro cyangwa se gushobora gutunga serwafa ibyo bise operation cyangwa running costs birebana na activity zigenda zikora hirya no hino ndetse hakazaba hariho n'andi mafaranga azaba agenewe guteza imbere umupira w'abari n'abategarugori guteza imbere shampiyona yacu y'umupira w'amaguru mu bakuru ndetse no mu bana ndetse no mu makipe y'igihugu haba abagabo n'abagore ndetse no guteza imbere ubusifuzi cyangwa se rifuringi n'ibindi bigiye bitandukanye byose tuzabikora apurikasiyo yabyo mu kwa cumi n'abiri deni bitewe n'uburyo tuzaba twabisabiye nyine fifa nayo development council nyine iricara development committee iricara ikareba ibyo twasabye then ikabyemeza cyangwa se ikatubwira biti ibi ngibi ntabwo bikenewe then ikatugira inama aho tugomba gushyira eforo ariko rero muri iyi nama nyine kubera n'ayo mafaranga za federasiyo zisanzwe zihabwa hari akantu ko kuvuga ngo ayo mafaranga ukuntu akoreshwa bigomba gukurikiranwa neza bikagenzurwa neza mbere byari bimeze gute hari za federasiyo zimwe na zimwe ku isi zitwaraga nabi mu gucunga uyu mutungo hari ibyajaga bivuga ariko ferwafayo igiceri cyose fifa iduhaye tugikora akawuntabirite tugikora umutungo turagicunga neza ndetse na buri mezi atandatu dutanga raporo y'amafaranga twakoresheje ndetse n'iyi sikire turangije imyaka ine izarangirira mu kwa cumi n'abiri uyu mwaka byose twajya tubikorera uburyo twakoresha amafaranga yabo kandi turi mu mafederasiyo bishimiye uburyo dukora akawuntabiriti y'amafaranga baba baduhaye kuko tuyashyira mu byo bigomba gukorwa renova ufite akabazo cyangwa icyiyumviro yewe icyiyumviro cyanjye nama narayishima cyane yabereye i kigali ingingo zoba zarafashe barazishimye cyane kuko abari n'abategarugori umupira wabo ntiwitabwaho ku rugero rw'uko twavuga nko muri afurika ho n'ibindi bintu kuko mbere usibye usibye itanabikurikirana wakwemba ko atanubaho nta ngufu bawushyiramo zibonetse zisanzuye zigaragara ikindi nacyo twashimye mu ngingo zafatiwe ngaho kigali twashimye irarisa ko bafashe ingingo ko bateza barajya kuyivandiriza muri za amerika na canada murakoze ye urakoze cyane renova mu rwanda ntabwo navuga yuko umupira wacu w'abagore uri rwego rumwe n'abagabo kubera impamvu zigiye zitandukanye gusa mu myaka itatu ine itandatu ishize nivo iragenda urwego rw'umupira w'amaguru mu rwanda ruragenda ruzamuka ikintu ikintu kiba kigoyemo cyane ni ukubona ubushobozi bwo gushobora gutunga amakipe yaba amakipe y'icyiciro cya mbere n'ay'icyiciro cya kabiri y'abagore kugira ngo bashobore gukina konsitantire bakomeze gukina nk'uko abagabo bakina gusa mu myaka itatu ishize twashoboye kuzanaho mu myaka ibiri ishize twashoboye kuzanaho icyiciro cya kabiri muri shampiyona y'abagore kugira ngo none dutangire bashobore no kumva abari mu cyiciro cya kabiri bashobore kumva yuko bazamuka no mu cyiciro cya mbere urwego rwa akantu gato gasa nka competition bareke kwirera abari mu cyiciro cya bareke kwirera n'abari mu cyiciro cya kane bakore kumva yuko ko badakina ntacyo baharanira so ubu ngubu dufite shampiyona ya mbere icyiciro cya mbere na shampiyona y'icyiciro cya kabiri kandi ugerageje ugiye kugenzura umunsi ubona yuko hari ikintu kirimo kizamuka hari umupira barimo baragenda abana barakina umupira mwiza usukuye ndetse n'ejo bundi twashoboye kwakira sekafa wimeni challenge cup yari itewe inkunga na fifa binyuze muri kafu tukaba dufite ikipe ikipe amakipe y'ibihugu bitanu byo mu karere ka east africa niyo yitabiriye dushobora kurangira turi ku mwanya wa kane mu makipe atanu so ugiye kureba nivo ntabwo iri ahantu hashimishije ariko turimo turubaka duhereye hasi icyo nicyo cyizere twabaha ni uko uko dufata kimwe umupira w'abaguru ni meni semu levo duha n'umupira w'abagore kuko renova ni umurundi sinzi niba azi neza nyine iby'u rwanda mu magambo make reka mubarize ubu ngubu mu rwanda hari amakipe angahe y'abagore mu cyiciro cya mbere hari amakipe angahe mu cyiciro cya kabiri dufite mu cyiciro cya mbere amakipe umunani icyiciro cya kabiri amakipe umunani yose hamwe akaba cumi n'atandatu turaganira n'umuvugizi wa ferwafa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda boni mugabe kuri telefone turi kumwe na jean bosco
ibi bintu ni byiza kubona inama ya ferwafa iri kunyura mu rwanda ariko hari ikintu mu rwanda kigize ni kubera iki badashyiramo imbaraga mu mupira w'u rwanda abanyamahanga bakaba aribo bakinisha cyane ni kuki ikipe y'igihugu igenda hanze zizana imidari kandi kandi ari igihugu gifite abakinnyi beza kandi bakomakomye nicyo nshaka asigurije
arakoze byamuvuga ntabwo dukinisha abanyamahanga mu kipe y'igihugu mu myaka yashize niba nibuka neza tujya mu twitabira bwa mbere igikombe cya afurika cyabaye mu bihumbi na kane kikabera muri tunisiya tuba dufite polisi yo twakwita yo kunyeterariza abakinnyi bashoboye kugira ngo bafashe abari abo twari dufite icyo gihe kugira ngo dushobore kuba dufite ikipe ikomeye byabaye kandi ni histoire yarangiye ntabwo dushaka kugana iyo nzira nyuma yaho twafashe inzira y'uko tugomba kuzamura umupira umupira wacu binyuze muri bakiri batoya porosesi turacyayirimo ntabwo ari ibintu ushobora kuvuga uti ngiye kwikonsantara kuri garasiroti kugira ngo ushobore kongera kuzamura uburyo nakongera kwitabira igikombe cya afurika ariko dufite ikipe nziza nubwo dushobora kuba mu bakuru nta hantu turongera kugera ariko niba twibutse neza muri demero onze mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe twitabira igikombe cy'isi cyabereye mexico ku bana ku ikipe itarenze imyaka cumi n'irindwi twabaye bageze kuri finali y'igikombe cya afurika cyari cyabereye mu rwanda buri mwaka tugenda turushaho kugira ngo twongere umubare w'abakiri bato barimo gukina twongere infrastructure ibibuga bashobora gukiniraho kugira ngo tugereho dushobore kongera kuzamura so ubu ngubu uyu mwaka turimo turakora plani y'iterambere ry'umupira w'amaguru mu rwanda y'imyaka irindwi izashobora kugeza aho twifuza kugira ngo kuba twashobora kuba dufite abakinnyi beza bashobora kuba bakina amakategori y'ibihugu byacu bitandukanye abatari cumi n'irindwi makumyabiri makumyabiri n'itatu ndetse n'ikipe nkuru twasubiye hasi twicara hasi turimo turategura ikintu cyatuma tuzamuka dufite fondasiyo nziza iduha umusaruro uko imyaka iri imbere igenda irangiye ihitanago yego ntabwo ngubu turi muri karifikasiyo y'igikombe cya afurika izabera muri kameruni umwaka utaha ntabwo twashoboye kuba twabyitwaramo neza turacyari muri dushigaje gukina imikino ibiri na central africa ndetse na cote d'ivoire ariko turi mu itsinda rikomeye of course kandi abakinnyi turimo gukinisha ubu ngubu ni abakinnyi b'abanyarwanda ntabwo ari abanyamahanga so nyabyita ko niyo nivo turiho turimo turategura turacyategura ni process ntabwo ntabwo ushobora kubyuka umunsi umwe wumva yuko ugomba kuba ufite abakinnyi nk'ikipe ya Cote d'Ivoire ifite abakinnyi bose bose bibera ibara bakina amashampiyona y'u Burayi so twemera yuko hari ahantu turi ariko si ho dushaka kuguma turashaka gutera imbere tukazamuka ariko byose kugira ngo tubigereho turabanza dusubire hasi twubake twubake umusingi ukomeye tubone kuzamuka twihuse kandi akaba aribyo turimo kandi turizera yuko turi mu nzira nziza boni jean bosco aremeza yemera ko u rwanda rufite abakinnyi beza ati kuki mutaza n'imidari nyine kandi mufite abakinnyi beza nimba se mufite abakinnyi beza uko abyemera wamuhumuriza gute cyangwa se wamusobanura gute ko nta bindi bibazo bihari bituma u rwanda rutaza n'imidari kuko warabyemera
abakinnyi barahari abakinnyi ni beza ariko kugira ngo ushobore kugera kuri nivo yo kuzana igikombe cya afurika cyangwa kwitabira igikombe cya afurika hari ibisabwa bigiye bitandukanye sibyo hari ukuba ufite abakinnyi bakina kuri uyu mugabane y'ibirayi ikomeye hari ukuba ufite infurasitire zihagije ku buryo ushobora kuba ufite abantu bashobora kubona aho bakina infurasitire nyine ihagije hari ukuba ufite shampiyona nyiri kompetitivu sibyo si ukuvuga ubu ngubu yuko shampiyona ifite itari kompetitivu iri kompetitivu ariko twebwe icyerekezo ubu ngubu turimo ni icyerekezo cyo kuzamura abatoya dufite ibyo avuga byo ndabyemera ariko hari ibisabwa kugira ngo ushobore kugera kuri ya nivo rero ya nivo ni ubufatanye bwa buri umwe wese n'aba bafana n'aba jean bosco bahari gusa kugira ngo ugere kuri nivo y'uhuru urwego rwa za kodiva urwego rwa ibihugu nka senegali cyangwa egypte cyangwa maroke hari ibindi mbaraga bizadusaba
nuko rero nshuti bakunze akari no duce tuba turabangira ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda na lidiane n'ahazwe mwari kumwe kuri mikoro ku izina rya bagenzi banje bose twari kumwe no muhinga bw'ibyuma tubifurize kwandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu